iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya hasigaye iminsi mike mbere y'uko amarushanwa y'imikino olympique atangira i tokiyo mu buyapani ibihugu nabyo bikomeje gutegura abakinnyi babyo bazabihagararira aho tugeze ubu abakinnyi batandatu ni bazoserukira igihugu batatu muri bijya kwiruka atletisme hama babiri mu koga hanyuma n'umwe muri bijya byo gukubitana ingumi box uyu ni salvatore bizimana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'imikino olympique mu burundi perezida wa hayiti jovenal moise yaraye yishwe arasiwe mu rugo n'abantu bataramenyekana mu itangazo minisitiri w'intebe w'agateganyo claude joseph yavuze ko nyakwigendera yishwe bunyamaswa leta ya etiyopiya yatangaje ko yemereye indege zikoreye imfashanyo zigenewe abaturage gukora ingendo mu ntara ya tigre iri mu majyaruguru y'igihugu izo nkuru n'izindi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi leta ya etiyopiya yatangaje ko yemereye indege zikoreye imfashanyo zigenewe abaturage gukora ingendo mu ntara ya tigre iri mu majyaruguru y'igihugu ni inkuru twateguriwe na fidel niyongabo abategetsi batangaje ko kuva ku munsi wa mbere itariki zitanu y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe leta yatanze uruhusha ku mpande zose zegwa n'ibibazo biri mu ntara ya Tigre bwo guha imfashanyo abanyagihugu baho hakoreshejwe indege. Uno musi wa gatatu Wesenyele Hunegno, umuyobozi mukuru w'urwego rujejwe indege z'igisivile muri Ethiopia, yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko urwo ruhusha rutegerezwa gutangwa n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire mu nyuma yaho bakabimenyeshwa. Yamara avuga ko gushika ubu ata kintu na kimwe barabwirwa n'ubwo bushikiranganji. Uwo muyobozi amenyesha ko ata ndege zirava ku mugwa mukuru wa Addis Abeba zija ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele. Avuga ko iyaba vyari bimaze kuba ababizi. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryamenyesheje ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ko ikibazo c'ibifungurwa ciyongeye bikomeye cane mu kiringo c'indwi zibiri zirangiye rimenyesha ko abantu ibihumbi amajana ane mu ntara ya Tigre bageramiwe n'inzara muri iki gihe mu gihe abandi miliyoni n'ibihumbi amajana umunani bashobora gusinzikazwa n'ikigoyi hano muri leta zunze ubumwe za amerika uwahoze ari umukuru w'igihugu donald trump yatangaje ko yashyikirije urukiko ikirego ku bigo bikomeye bitatu by'ikoranabuhanga avuga ko bamunigana ijambo ku buryo bunyuranije n'amategeko ni inkuru twateguriwe na thomas kamilindi nk'uko yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru trump yareze facebook twitter na google n'abayobozi babyo bakuru yaregeye urukiko rwo ku rwego rw'igihugu muri leta ya florida mu majyepfo y'igihugu aho asigaye atuye nyuma yo kuva ku butegetsi yavuze ati turasaba urukiko ko ruhagarika ko ducecekeshwa no kudushyira ku rutonde rw'umukara by'umwihariko sosiyete twitter na facebook zafunze imbuga za trump nyuma y'igitero cy'abayoboke be ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu cyabaye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere gushize izo sosiyete zasobanuye ko zabikoze kubera impungenge z'uko trump yakoresha imbuga ze kugira ngo ahamagarire abantu ibindi bikorwa by'urugomo kugeza ubu ntashobora kugira icyo atangaza kuri twitter na facebook
muri nigeria nyuma y'igitero cy'ejo bundi kuwa mbere ku ishuri ryisumbuye muri leta ya kaduna abanyeshuri makumyabiri n'umunani bamaze kugaruka mu miryango yabo ariko abandi byibura ijana na makumyabiri na batanu ntibaraboneka ni inkuru ya fidel niyongabo yamara abandi banyeshuri mirongo ibiri n'umunani baramaze gusubirana n'imiryango yabo abantu bitwaje ibigwanisho bakoze igitero ku ishuri ryisumbuye rya betel baptist mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ryashiriye ku munsi wa kabiri yabaye inshuro igiriye icumi y'inyuruzwa ry'abanyeshuri kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri mu buraruko bushira uburengero bwa nigeria kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka urangiye mu buraruko bushira uburengero bwa nigeria ababyeyi b'abo banyeshuri banyurujwe babwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza reuters w'abanyeshuri ijana na mirongo umunani aribo biga ku ishuri ryisumbuye rya Bethel Baptist igihe igitero caba abo banyeshuri bariko bitegurira ibibazo abategetsi ba Nigeria bavuga ko abanyuruje abo banyeshuri ari inkozi z'ikibi zirondera kurihwa amafaranga y'ingwate igikorwa cyo kurondera no gutabara abanyeshuri irengero ryabo ritaramenyekana kirabandanya amashirahamwe ajeje gutabara aragabisha ko ukwiyongera kw'ibitero vyo kunyuruza abanyeshuri biriko bihungabanya ivyerekeye kwiga ku bana ibihumbi n'ibihumbi muri Nigeria muri zambia umurambo wa nyakwigendera perezida kenneth kaunda washyinguwe uyu munsi mu irimbi ry'igihugu fidel niyongabo arakomeza umuhungu wa kaunda kawece kaunda yarashingishije urubanza muri sentare ku munsi wa kabiri mu mugambi wa leta wo gushingura se wiwe mu kibanza gishingurirwamwo abakuru b'igihugu asigura ko biteye kubiri n'icyifuzo ca se wiwe itororokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza reuters ritangaza ko kawece kaunda yamenyesheje ko icyifuzo cya nyuma cya se wiwe kwari ukumushingura imuhiriwe iruhande y'umutambukanyi wiwe beti yitavye imana harahize imyaka irenga cumi uwunganira kwece kaunda john sangwa yatangaje ko bitegekanijwe ko umucamanza wa sentare nkuru aza gufata ingingo ku vyasabwe ku mutaga w'uno musi wa gatatu yamara ntaratanga itegeko ryo guhagarika ibikorwa vyo gushingura kaunda kenneth kaunda yayoboye zambia kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kane igihe ico gihugu caronka intahe yo kwikukira cikuye ku bwongereza gushika atsinzwe mu matora yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe yitavye imana ku itariki cumi n'indwi y'ukwezi kwa gatandatu mu bitaro vya gisirikare ku mugwa mukuru wa zambiya lusaka
barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari inama ya kane y'abayobora inzego z'iperereza n'umutekano mu bihugu byo mu karere ka afurika y'ibiyaga bigari yari isoje imirimo yayo i bujumbura mu burundi yasabye ko habaho guhagurukira ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano muri ibyo bihugu mu myanzuro iyo nama yahuje intumwa z'u Burundi u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Uganda na Tanzania yafashe harimo gushyiraho itsinda rizunganira ibikorwa bya gisirikare byo guhangana n'imitwe yitwara gisirikare imyinshi ifite ibirindiro muri Kongo itangazo dukesha ibiro by'intumwa zidasanzwe mu karere k'ibiyaga bigari byafashije gutegura izi nama rivuga ko abari bayirimo biyemeje kongera ingufu mu kuburizamo ibitero n'ivuka ry'indi mitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano n'ituze mu bihugu byo mu karere iryo tangazo rikomeza rivuga ko abo bakuru b'inzego z'iperereza n'umutekano mu bihugu byo mu karere bemeranyije kuri gahunda y'ibikorwa by'imyaka ibiri hagamijwe gukuraho icyo ari cyo cyose giteza umutekano muke mu karere muri ibyo bikorwa harimo kwambura intwaro no guhagarika ibikorwa by'imitwe yitwara gisirikare no kwicyura mu bihugu ikomokamo guhagarika uburyo bwose iyo mitwe ibonamo imfashanyo n'inkunga za gisirikare ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze muri iyo mitwe inama ikurikira ya gatanu izabera i kigali mu rwanda i kigali mu rwanda urubanza rwa aimable karasira ubushinjacyaha burega ibyaha bya jenoside no gukurura amacakubiri mu banyarwanda rwagombaga gutangira uyu munsi rwasubitswe yagombaga kuburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku murongo wa telefoni mugenzi wacu venuste nshimiyimana yabajije umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagirubusa icyaba cyatumye urwo rubanza rusubikwa amakuru ahari ya nyuma ku iburanishwa ry'urwo rubanza nk'uko ubibwiye abakurikiye radiyo y'ijwi ry'amerika ni uko rumaze gusubikwa ku mpamvu zasabwe n'abanyamategeko bamwunganira abo banyamategeko bakaba babivugaho iki byagenze bite byatewe n'iki
mbere na mbere ndagira ngo nkubwire ko abanyamakuru nta n'umwe wabashije kwinjira nkurikije amabwiriza twahawe n'igipolisi turi hano kuri kasho ya polisi kicukiro aho karasira afungiwe kubera ko harakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga rya skype kubera amabwiriza yandi yo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda ariko nagumye kwandikirana n'umwe mu banyamategeko bunganira bwana Aimable Karasira we ni metre Evode Kayitana akambwira ko basabye isubikarubanza ku mpamvu ebyiri iya mbere Karasira akirutse icyorezo covid cumi n'icyenda ntaratora agatege iya kabiri bari barandikiye ibitaro bya kaminuza biba i Kigali CHUK basaba ko byakwemeza cyangwa byasubiza ibaruwa babyandikiye igaragaza ko karasira yahivurizaga uburwayi bwo mu mutwe nabajije metre kayitana igihe yaba yaratangiye kwivuriza ubwo burwayi bwo mu mutwe ambwira ko yatangiye kwivuriza sihashika mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ariko nanone wasubira inyuma kuva mu bihumbi bibiri na gatatu ngo yivurizaga mu bitaro bya sehashibe i butare nabyo ni ibya kaminuza ari naho karasira ubusanzwe yigishaga muri kaminuza metere kahitana akambwira ngo impamvu babisabye cyaba ari ikibazo kuba wafunga cyangwa wahana umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe none eric bagira ubusa watwibutsa ibyaha aimable karasira aregwa n'inkomoko yabyo twibukije abakurikiye radiyo ijwi rya amerika venuse nshimiyimana karasira araregwa ibyaha bya jenoside n'icyaha cyo guhakana no guha ishingiro jenoside gukurura amacakubiri ndetse no kunanirwa gusobanura umutungo inkomoko y'umutungo bamusanganye amafaranga ribu cyangwa urwego rw'ubugenzacyaha ruvuga ko ari menshi ntayasobanura umutungo inkomoko yawo noneho akanaregwa ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ibifitanye isano nayo inkomoko y'ibyo byaha rero byose bituruka mu magambo karasira yagiye acisha ku miyoboro ya YouTube itandukanye abantu bagiye baganira nawe akavuga ko muri rusange ngo jenoside itateguwe jenoside yatewe n'ihanurwa ry'indege yari itwaye perezida jenerali habyarimana na mugenzi we uburundi cyprien ntaryamira ariko nawe ubwe akagira umuyoboro wa YouTube yari yarise ukuri mbona aho hose ribu yari yadutangarije ko agifatwa byaje kurusanga baje gusanga kuri iyo miyoboro itandukanye ari bagiye avugira ayo magambo urubanza nkakwibutsa ko rwimuriwe ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka eric bagira ubusomyi amakuru w'ijwi ry'amerika i kigali ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza nanjye ndagushimiye venuse nshimimana nawe ugira umunsi mwiza iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida wa hayiti Jovenal moyize yarayishwe arasiwe iwe mu rugo n'abantu bataramenyekana mu itangazo minisitiri w'intebe w'agateganyo claude joseph yavuze ko nyakwigendera yishwe bunyamaswa byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu diane ninahazwe umushikiranganji wa mbere wifata kibanza muri ico gihugu claude joseph abicishije mu itangazo yatangaje ano makuru avuga ko nyakwigendera yishwe urw'agashinyaguro abamugandaguye bamusanze ku muhana wiwe bwite residence prive mu gifaransa uri ku murwa mukuru port au prince mu masaha y'indwi z'ijoro ku masaha ya haiti martin moyise umutambukanyi wa nyakwigendera yakomerekeye muri ico gitero nk'uko iryo tangazo ribandanya ribivuga itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters ijwi rya amerika rikesha ino nkuru ryasesanguye rivuga ko igandagurwa ry'uwo mutegetsi rishobora kunyura icuka kibi cari kimaze igihe kiri muri ico gihugu cugarijwe n'ubukene buvanze n'ikena ry'ibiribwa umushikiranganji wa mbere w'imfatakibanza muri haiti claude joseph yahumurije ariko avuga ko ingingo zose zo gukumira akajagari no gukingira igihugu zamaze gufatwa Juvenal Moise agandaguwe ku myaka mirongo itanu n'itatu kuva agishika ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi yahuye n'ibigeragezo by'imyerekano y'urutavanako y'abanyagihugu abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri uno mwaka by'umwihariko bamwagirije ko ashaka gushiraho intwaro y'igitugu mu kwiyongera iyindi manda nivyagirije yamye yamirira kure asigura ko manda yiwe y'imyaka itanu yabwirizwa guhera mu kwa kabiri ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri kuko ku bwiwe yafashe ubutegetsi igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa kabiri mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi abo bamwagiriza kurenza ikiringo yabwirizwa kumara ku butegetsi we yamara bamuharurira bahereye igihe uyo yasubiriye yeguriye n'igihe intsinzi y'amatora yiwe yemezwa ku nshuro ya mbere bavuga yuko manda yiwe ya mbere rero y'imyaka itanu yatanguye mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu
bakunze baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tariki ya makumyabiri na gatatu y'uku kwezi nibwo i tokiyo mu buyapani hazatangira amarushanwa y'imikino olympic ni nyuma y'umwaka ayo marushanwa asubitswe kubera covid cumi n'icyenda hirya no hino ibihugu n'abakinnyi bakomeje kwitegura iyo mikino mu burundi baravuga ko imyiteguro irimbanije ibi biravugwa na salvatore bizimana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'imikino olympic mu burundi yari kuri mikoro ya mugenzi wacu fideli niyongabo uri hano i washington dc turiko turaheraheza imyiteguro kuko kwitegura aho byatanguye kera murazi ko kwitegurira inkino muvuye mu zindi muca mutangura kwitegura urumva rero tumaze iminsi myinshi twitegura ku byerekeye komite nationale olympique abo dufasha cyane bivuye muri burya rwego mpuzamakungu olympique ni abakinnyi cumi na batatu muri abo bakinnyi cumi na batatu harimo abashoboye kuronka burya burenganzira bwo kuja mu izi nkino mpuzamakungu ariko hari n'abandi bateye imbere mubwo batashoboye gushika kuronka buryo burenganzira ubu rero aho tugeze ubu abakinnyi batandatu nibo bazoserukira igihugu batatu muri bijya kwiruka atletisme hama babiri mu koga hanyuma n'umwe muri bijya byo gukubitana ingumu box abo rero nibo bazoheza bakaserukira uburundi muri izo nkino mpuzamakungu imyiteguro nayo imeze neza baramaze kubandikisha amatike y'indege arahari ibyo bazogenda bambaye birahari byerekeye amagara yabo barateguye iminsi bazogenda kugurisha bijya bipimo by'iki kiza duhitiyemo covid ibintu turiko twitegurirwa kandi tubona biriko bigenda neza mwaba mufise amazina y'abo banonotsi bishobotse muri ivyo bice bitandukanye turabafise cane muri atletisme nk'uko nari navuze hari hamwe abakinyi batatu uwitwa olivier irabaruta agira marato francine niyo nsaba yiruka imetero ibihumbi cumi n'imetero ibihumbi bitanu agacaba na erike nziko inkunda yiruka imetero amajana umunani hanyuma mu mukobwa hari umwana yitwa odrina kaze n'uwitwa yitwa ganira beri cresus abo nibo bahiganwa mu koga hanyuma umwana azohiganwa muri box yitwa nawe ornera habyarimana hari abari hanze abari mu gihugu bangana iki bitegurira mu gihugu umuntu tubona yoba yiteguye ari hanze ni olivier ariko nka francine nawe nyene twe tubona ko yiteguriye ngaha yagiye hanze agiye kurondera amahiganwa amushoboza kuronka ubwo burenganzira abo ba erike nuko nyene ari hariya abandi bose bari hanze kiretse nako ujya krezisiganira nawe yari yaronse imfashanyo ya federasiyo interinasiyonale yabo yari mu gihugu ca senegal niyo yari amaze iminsi yimenyereza igihe kirenga umwaka ubu olivier irabaro yimenyereza he yimenyereza mu butaliyani ku bijyanye na francine ibibazo casite semenya yagize muri afurika y'epfo aho atashoboye kuronka itike yo kuja guhiganwa kubera bamwankiye kwiruka imetero amajana umunani ku vyerekeye francine byagenze gute ku vyerekeye francine wewe yaciye ashira aho intahe ishize atagishoboye kwiruka bamaze kumubwira ko adashobora guhiganwa ku metero amajana umunani yaciye agenda kwimenyereza ku metero ibihumbi bitanu cane cane hanyuma uko yariko arimenyereza bariko arategura no ku bihumbi icumi aca aragenda naho nyene arapima ku bihumbi icumi birakunda urumva we yaciye ahindura aca arimenyereza hakiri kare amahirwe yiwe yari mu metero amajana umunani mu mubajije mwe mumwegereye mubona kuri izo zindi metero yiruka hari amahirwe afise canke ntivyoroshe ku bazoba ahiganwa nabo urumva no mu- yari afite amahirwe menshi yo kuba ari mu bantu bakomeye ba mbere muri afurika no ku isi ku metero amajana umunani mugabo amaze guhindura biragoye kuvuga kuko n'uburenganzira bwo kugenda muri jeux olympique ubwavyo abironse vuba cyane amahirwe rero yo kuronka nk'umudari nibaza ko usanga atari hafi ahamwe yobishobora coba ari igitangaza imyiteguro rero muravuga ko muriko murayiheraheza muzoja mu buyapani ryari kubera iki kiza nyene ca covid abagenda bazogenda mu migwi itatu hariho umugwi wa mbere uzova ngaho itariki cumi n'indwi umugwi wa kabiri uzove ngaho itariki mirongo ibiri umugwi wa gatatu uzove ngaho itariki mirongo ibiri na zitanu amategeko eh, uye y'izo nkino ni uko umukinyi mu rukino kanaka ashikayo iminsi itanu imbere y'uko atangura guhiganwa agaca amara amasaha mirongo ine n'umunani ni ukuvuga iminsi ibiri iyo yatevye yahejeje guhiganwa mu kurangiza muri make cyane kubera ikiza cya covid cumi n'icyenda mu buyapani eh, barangiye abantu b'abarorerezi cyangwa imiryango y'abanonotsi kuza ivuye mu mahanga hari ingaruka bizogira ku byerekeye kwitegura mu mutwe kuri abo ba atlete cyangwa nta gihushane muri make igishushane giteza kuba umuntu iyo yakurikiwe n'abiwe azi ko ariko arahiganwa ashyigikiwe n'abiwe si cyo kimwe n'uko abiwe baba batamukurikiye ariko ibyo oye duca tubifata uko bije hari ikiza tuzifata ni gutyo nyine murakoze tubifurije umugisha murakoze cyane
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
akanyamuneza ni kose ku mpunzi z'abagore bo mu nkambi y'abarundi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania ni nyuma y'aho bongeye guhabwa imfashanyo z'ibanze nyuma y'igihe kirekire batazibona ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james jovin kuri uyu wa mungu ishyirahamwe ryita ku mpunzi danish refugee council ryaraye rironkeje abakenyezi ibikoresho bitandukanye harimo imyambaro izo mpunzi zirashima iyo ngingo kubera bari bamaze iminsi itari mike bari mu bihe bikomeye bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi Amerika aha batubwira ibyo baronkejwe nasanze no kuri ku byerekeye i- imfashanyo baduhaye amakanga amacupa abiri kotegisi n'amasabune ane ni ukuri turashima ntaworeka gushima novuga ntibarakoze kuko ba- abakenyezi baratwiyumvisiye ko no kuri baraduha imyambaro y'iwacu ibyo turabishima kweri barakoze ndashimiye kweri iyo shyirahamwe yiyumviriye yatwiyumviriye ko kuduha agakanga ndabashimiye cyane ariko n'ubundi biyumvira kutwongera akande gake ntitwokwanka gutora ko baduhaye kuko ngaha turagowe ntaho tugenda gukora urabo mu nkambi nyene tugiye inyuma y'inkambi baradufata sa turashimye kweri mutwiyumvira ko muduha naho biri uko si bose bashikirwa n'imfashanyo zitangwa n'amashyirahamwe mu nkambi kenshi abaronka imfashanyo usanga ari ibice mirongo ine ku ijana bigatuma benshi bidoga yuko imfashanyo zitabashikira hariho nk'imfashanyo batanga tudashobora kuronka nkaciye kupfashika ngaha sindaronka imbogisi y'isafuriya ariko abandi bararose none jewe ndi uwo mu nkambi cyangwa si ndi mu nkambi imbogisi y'isafuriya sindigeze ndonka ariko abandi bararose nk'imwibiraje ngira ngo nje ndiba ndasigaye ndi umwe izo mpunzi zahungiye mu nkambi ya nduta naho zaraye zironkeje ibikoresho ariko zifite icyo zisaba amashyirahamwe kugira ubuzima bube bwiza kurusha uko byahora bishoboka ntitugaye ibyo baduha turashima mugabo aha mu nkambi naho ntacyo dukora amasoko barubugaye nta byo kudandaza nacyo nyine n'ukuri baraturabira badushyiriyeho n'utuvuta twisiga abakenyezi turagirwa n'utuvuta two kwisiga ndetse n'abagabo bacu nabo nyine cyane nyine abahungu bugwaruka imisore nyine nabo nyine babiyumvire ko babahe imyambaro yabo bakeneye bambara amapantaro cyangwa amashati nabo nyine babiyumvire ko babahe muzaba mukoze ego twoshima rwose UN mu gihe yobana idufasha nk'uko nk'ubu ho turahimbawe cyane turabona ko ibintu biratanga gukomera neza ko batanguza baratanga utuntu nk'utwo ku bakenyezi ngira ngo n'ibindi tubyitege mu minsi birashoboka baresabiye abakenyezi bacu kuko natwe ntaturatezurigwa mu gihe habonekanye imfashanyo nk'izo ariko ikindi kintu ni ukuri twosaba yuko botwongereza ko nuko barikuye ko akadobo akadobo ni ukuri nako nyine bariko kagumizaho kuko egome harimo nk'aba afise abana bahawe n'andi mashyirahamwe bararose nk'ibyombo byinshi yego ku byo bashoboye gutanga kweri twarashimye mugabo tugaca tunegura ukuntu abana nabo badusumbije kandi atango bafise ari bamuce usanga baja kubidandaza mu gihe bari kubiha twebwe twubatse dufise ingo tukabikoresha mu ngo amashyirahamwe yagenewe gufasha impunzi bisabwa yuko atanga ibikoresho bya nkenerwa kabiri buri mwaka ariko hari ubwo harenga umwaka wose ataco baronkeje impunzi bigatuma ubuzima bubi cyane cyane kuri ba ntahonikora kuva mu nkambi ya nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni fasil gebeyeho amakuru yari ahagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite mu mujyi wa kiwanzi fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuza ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu